iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram ni radiyo yacu voa naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose muri sitidiyo ya karindwi muzi ijwi ry'amerika engineer patrick ari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda naho ijwi mwumva kuri mikoro ni irya jeffrey mutagoma umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda kuva ejo tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatatu leta izahagarika inyunganizi y'amafaranga mirongo itatu n'atanu ku ijana yatangaga ku bagenzi batega imodoka rusange bivuga ko umugenzi azajya yishyurira igiciro cyose cy'urugendo biteganijwe ko kubera iyi mpinduka ibiciro bishobora kwiyongera hagati y'amafaranga ya mirongo ine na mirongo itanu ku ijana y'amafaranga yari asanzwe atangwa leta iravuga ko bikozwe mu rwego rwo kunoza imirimo yo gutwara abagenzi hanyuma mu kanya gatoya turaza kubafungurira mikoro mutubwire uko mwakiriye iyi mpinduka ni byiza mubona izabazanira cyangwa se imbogamizi muyibonamo ariko ndagira ngo nakire umutumirwa wacu w'uyu munsi ni bwana joseph akuzumuremyi umwanditsi mukuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru umuryango uyu munyamakuru akaba yarakurikiraniye hafi iby'iki kibazo ku nzego zose bwana hakuzumuremyi ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
ndabashuje nanjye cyane
Eh, reka tubanze tugushimire ko watuboneye umwanya wo kuganira natwe kuri iyi ngingo umaze iminsi ukurikiranira aho ngaho mu rwanda
Mm.
mu gutangira rero eh, nagira ngo utubwire iki gikorwa gitangira ejo ukirebeye mu jisho ry'umunyamakuru kirangana iki
Ah, navuga ko kiremereye ariko nanone cyari ngombwa Mm, kuko uburyo taransiporo yari ihagaze leta yasaga n'iyihetse ku mugongo ariko nabo ikawuheka nabi Ah, urumva abikorera bari bafite ikibazo cy'imikorere kuko iriya nkunganire ntabwo yabonekeraga igihe leta yayitangaga ariko n'ubundi ugasanga isa n'igoye Ah, ntibonekera igihe mu buryo bubiri hari uburyo bwa mikoro leta yashoboraga kudahita iyabona rimwe na rimwe bafataga bariya bakora taransiporo ariko nanone hakabaho n'uburyo nyine amafaranga ya leta adatangwa gutyo gusa inzira zose binyuramo ngo aboneke cyangwa se mu gihe kinini Uh, abikorera rero mu buryo bwo gutanga serivisi bagiye koroherwa kuko serivisi batanze izagiye bayishyuye bishobora kubona impinduka mu gutanga serivisi muri taransiporo aho ni ku ruhande rumwe ariko ku ruhande rw'abagenzi bo uh, biracyagoye kuko urumva nu- ni igiciro cyiyongereyeho kandi simpamya ko mu buzima bwabo bwa buri munsi rwari kigiye kwiyongeraho nta mpinduka igiye kubaho ku mishahara nta mpinduka igiye kubaho ku byo abantu binjiza cyangwa se kuri serivisi bari basanzwe batanga rero aho ho niho bishobora kugorana ariko nanone Eh, ubwo navuga ko bigiye kuba nko muri guma guma mbere yo guhaguruka muri guma mu rugo mbere yo guhaguruka mu rugo ukajya ubanza ukabitekerezaho kabiri kuko igiciro kigiye kwiyongera mu buryo nk'umuntu utega mu buryo bworoheje ntabuze ibihumbi umukozi woroheje utega mu buryo navuga bwa buri munsi hari amafaranga agiye ari hagati y'ibihumbi cumi na bitanu byibuze na mirongo itandatu aziyongeraho ku giciro cy'urugendo yagendaga urumva rero biracagoye
Mm, naho sinzi niba waba ufite ikigereranyo rusange cy'abantu bishobora kuzagiraho ingaruka ndavuga abagenzi ariko ni hafi ya bose
eh, ari- kuko ariko buri mugenzi wese utega bizamugiraho ingaruka igiciro yategeragaho leta yavanyeho mirongo itatu n'atanu ku ijana ariko nk'uko babivuga biriya by'uburyo igiciro cyiyongereye kiri hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu mu buryo bwo kwiyongera
mm, mu kanya wari uvuze ngo mm, ngo abikorera baza- bajyaga babona amafaranga mu buryo wenda habayemo ibintu byo gutinda eh, ariko wa wundi ati agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru Eh, hanyuma uti uti noneho bagiye kuzajya bayabona ah, be- mu mu buryo bwihuse ariko ejo bundi numvise minisitiri w'ibikorwa remezo avuga ko hari amabisi magana abiri leta yaguze ndetse ku ijana yamaze ku- kuhagera ntiwumva ko noneho ya mbehe yarirwagamo n'umuntu umwe igiye gusangirwa na babiri
Ah, leta ntabwo ziriya bisi yazanye ari izayo Mm, Ah, ziriya bisi yazanye abikorera nibo bazazikorera ziriya ijana zahawe kampani zigeze muri eshanu binyuze mu nguzanyo batse muri beride niba nibuka neza kuri miliyoni miliyari cumi n'eshanu mm,
miliyari cumi n'eshanu niba nibuka neza izo ntabwo izo ntabwo zirimo ya yandi Yes, yeah.
mirongo itatu baba barimo cumi n'eshanu cumi n'eshanu oya ntabwo iyo ngiyo na- urumva ziriya modoka leta uburyo yaziguze Mm, uribuka mu mushyikirano w'umwaka washize atari uyu nguyu mu nama y'umushyikirano minisitiri wa leta muri mi- mu mefura yavuze ko leta igiye kuzana bisi magana ane icyo gihe zaranatinze zagombaga kuza ku kwa gatanu ariko mu buryo bwo kuzizana nabwo icyo gihe ntabwo byasobanukaga neza uburyo zizakoreshwa zinahageze ejo bundi rero zahageze mbere y'uko undi mushyikirano uba nko mu kwa mbere niba nibuka neza zihageze bisaba ko bashaka abikorera bazikoresha ntabwo ari bisi leta izakoresha ahubwo ishishikariza abikorera kuza bakuzuza ibisabwa bakajya noneho bakazihabwa bakajya kuzikoresha ari abacuruza ibisa ndetse abazigura mu buryo bwa bisi urumva rero nabyo eh, navuga ko ni uburyo buziguye kuko leta ubusanzwe ntabwo yagombye kuba ariyo igura bisi Eh, aho naho ni ubu ni ikindi kibazo cyarimo mu buryo bwo kuzigura kuko abikorera niba badashobora kujya kugura imodoka ni uko batabonaga inyungu muri ka kazi kari kuba ni uko babonaga ko eh, nta zindi modoka bashobora kuzana mu kazi kabo ka buri munsi kuko n'izihari zirafite ikibazo cya kibazo cya ya nkunganire itarabonetse ubu rero ikiriho eh, birasaba gukurikirana cyane bikareba koko niba n'izihari nazo zunguka kuko nk'iyi fazi ihombye nayo izi bisi magana atatu leta yaguze yazihaye abantu zihombye ntabwo nzuzaba ingwate kuko za kampani zishobora kutabona imitungo yo kwishyura kandi cyane cyane ko bisi uko igenda ibishira so byasabaga rero inyigo y'abahanga cyane mbona ko rimwe na rimwe hari igihe byahatanze igisubizo kuri politike kure kuko cyari tekiniki nshingiye kuri icyo ushorejeho leta iravuga ko ibi byose bikozwe mu rwego rwo kunoza imirimo yo gutwara abagenzi wowe nk'umunyamakuru cyangwa nk'umusesenguzi urabona iyi mirimo iri buze kunoga
oya ubundi izi bisi ikibazo gihari ntabwo ari icy'imodoka ni icy'aho imodoka zinyura Ah, mu bihugu byabashije gukemura ikibazo cya taransiporo imodoka zitwaye abantu ziba zifite imihanda yazo yihariye Ah, muri kigali imihoro izi bisi zizanyuramo irazwi amasaha abagenzi batega yegeranye cyane navuga ya masaha abantu ba- batega ari benshi ni mu gitondo bajya ku kazi na nimugoroba bataha ayo masaha n'ubundi abari mu zabo n'abari mu izi zisanzwe za ziri zitwara abagenzi rusange bose baba bajyanira ni ukuvuga biroroshye ko imodoka z'abantu ku giti cyabo mirongo itatu zirimo abantu batageze mirongo ine zishobora kwima bisi eshanu inzira zishobora kubangamira mu nzira bisi zigeze muri eshanu zirimo abantu mirongo irindwi mirongo irindwi wumva abantu ba hafi magana atatu mirongo itanu rero uburyo cyakemutse ntabwo mbona ko mu buryo bubanza hari hakenewe amabisi menshi kuzana bisi nyinshi n'ubundi zidafite imihanda zinyuramo yego abagenzi bazajya baba bazicayemo ariko n'ubundi batageze iyo bajya cyari kubanza hari gutekerezwa uburyo izihari zihabwa inzira yazo yihariye Ah, leta ikivanamo muri nkunganire umuntu agatega igihe iki cyo kuvanaho nkunganire cyo ndagishyigikiza na tuzi kuko kugira ngo wemerere abantu nkunganire batazayibona cyangwa bazayibona mu buryo bubi cyangwa ntibayibone mu buryo bw'amafaranga ukabaha amavuta kandi yenda bakeneye amafaranga yo kugura spare parts n'ibikoresho byabyo cyari ikibazo ariko uburyo cyakemuwe eh, ntabwo ari cyo gisubizo cyari gihari kuko n'ubu kirakomeza kibeho harakomeza habe jamu zirakomeza zibura aho zinyura abantu barakomeza bicare mu modoka ariko nta nzira yo kugira ikindi cya kabiri uko udashishikariza abantu ku giti cyabo kutagenda mu modoka zabo bwite niko gutwara abantu rusange bihomba isi ziramutse zifite aho zinyura ni ukuvuga zikagendera neza ku masaha ku gihe abantu ku giti cyabo ba- bagendaga n'izabo babicikaho baziparika ubwo harimo inyungu yo kudahumanya ikirere harimo inyungu y'uko abantu bagerera ku kazi igihe harimo n'inyungu y'uko abantu bahendukirwa ariko hakabamo n'inyungu ko igiteranyo rusange cy'abantu batega uko baba benshi n'igiciro cy'itike kigenda kigabanuka bivuga ngo aba bafite amabisi bose ntabwo bisi zabo zibyara umusaruro ukurikije ubushobozi bwazo bwo kubyara umusaruro bwa buri munsi biterwa n'uko abantu bagenda mu zabo bwite inshuro nyinshi bakazenguruka zirimo ubusa cyane cyane ko wibuke ko batishyura ibiturirwa amaturo bishyurirwa abagenzi batwaye urumva rero ko zizenguruka zirimo ubusa zizengurukana n'izirimo abantu ku giti cyabo kiracyari ikibazo n'ubundi nabo bashobora gukorera mu gihombo nubwo nkunganire yavuyeho n'ubwo itike yazamuka hagombyeho kubaho ko izi nzira z'ibisi zisanzwe bisi zitwara abantu zihabwa imihanda yazo mu masaha ya n'aya abantu bagatega n'abantu bagashishikarizwa kuzigendamo kuko ziri kugendera ku gihe zinarushije noneho iz'abantu ku giti cyabo noneho hakongerwa n'umubare icyo gihe uzahita wiyongeraho w'abatega byungura na za bisi abaziguze kuko buri bisi izaba ibyara umusaruro unakubye uwo yashobora kuba yabyarana ariko sofa ubu ngubu hashobora kubamo igihombo kandi n'ibindi kibazo ntizikemure
Mm. Eh, twagerageje gushaka bamwe mu bayobozi bashinzwe ibyo kugira ngo bagire icyo batubwira muri kiganiro ntabwo biradukundira ndizera ko wenda biri buze kwemera ariko se nshingiye ku buryo bisobanuye mu buryo umuntu yumva ko ah, bwumvikana kandi bufite umurongo usobanutse Eh, kuki ibyo bintu uvuga byabaye ikibazo kuki eh, eh, leta itabikora muri ubwo buryo mwe nk'abanyamakuru ndabizi ko muherutse kubaza ibyo bibazo mugatangamo n'ibitekerezo Ba- bababwiye gute
Ah, urumva harimo icyo ntagira ngo nta cyabajijwemo ahanini ariko iyo urebye abantu ku giti cyabo bagenda mu modoka zabo nabo bafite imbaraga ubwo rero n'imbaraga ziba zitezanye rero ubwo wenda abayobozi bashobora kuraga bahise turakora ku bantu ku giti cyabo bagendaga mu zabo kuko nabo hari imbaraga bafite hari akazi bakora hari ibyo binjiza ibyo bakora hari ibyo binjiza kimwe n'abatega ubu igisigaye ni ukuzareba umusaruro uzava muri ibi ariko ku bwanjye ikibazo cyari kugendera rimwe abatega bakitangira abadatega si no kubitangira n'ibyo byarimo inyungu kuko egisperiyanse y'ibihugu bibamo bibamo iyo gahunda ibamo ni uko abantu ahubwo bikundira iya rusange kuruta uko bagenda mu zabo bwite aribyo biba bihendura Eh, mbona rero ko ni undi murongo ni urugendo rwo kugenda bakemura ikibazo cya taransiporo ibi bidakunze icyizere ko bazajya no kuri iyo nzu naho ubundi kumenya impamvu yenda bahitamo gukoresha iyo ngiyo kongera bisi aho kugira ngo bateganye aho ziri n'izari zihari zinyura icyo cy'ubuyobozi bwazagisobanura Mm. Eh, umwe mu bategetsi aherutse kugereranya iki gikorwa kizaba ejo nko gukura amafaranga mu mufuka w'umuntu umwe ukayashyira mu wundi muntu I- iki cyemezo kireba abakoresha imodoka rusange urabona abafite izabo ku giti cyabo wari uvuze hariya haruguru ha- hari icyo kibabwiye
hano dukoresha abayobozi
Mm?
ni hano dukoresha abayobozi ntidukoresha abategetsi Eh, eh, byose ni kimwe ariko kuko umu- umuyobozi yubahiriza itegeko Ah, ntabwo um- nta muyobozi ubaho utagira itegeko buriya ni abategetsi Eh, ariko Minisitiri reka w'Imari twubahirize wabisobanuraga Eh,
ubundi iyo leta ivuze icyo bita nkunganire ubundi bitanze iki? n'ubundi ni amafaranga y'abaturage ahubwo ikibazo kuki leta ishobora gufata amafaranga yari bujye mu mashuri kuki leta ishobora gufata amafaranga yari bujye mu mirire y'abana mu kurwanya imirire mibi kuki leta yari gufata amafaranga yenda yari bujye mu bikorwa by'ubuvuzi ikayashyira mu gutegera abantu bagiye mu bikorwa byagombye kuba bibyara amafaranga yo kubategera nta ikibazo kiri Eh, impamvu amafaranga leta itanze n'ubundi bibazwa n'ibindi bikorwa ibyo igiye gukora amafaranga yayashoraga mu ba- mu- mu kunganira abantu ngo batege ariko n'ubundi ibyo ayo mafaranga agiye gukora ni ibikorwa bireba ba bantu ni ukongera imihanda ni ukongera amavuriro ni ukongera amashuri bitewe n'aho yenda uko bije izaba ihagaze cyangwa aho bazayarosetinga ariko ubwo ikiba gisigaye ni ya bije ya wa muntu icyari kiriho icyari cyaratumye leta yunganira umuntu mu kuva mu rugo ngo ajye ku kazi cyangwa ajye gusura abantu cyangwa ajye mu bikorwa by'ibi n'ibi ibi n'ibi cyavuyeho oya ntikirava ko turacyari mu ngaruka za kovide hari amakampani zagiye zihomba hari kampani zitariyubaka hari uburyo bw'imishahara butariyubaka hari umushahara fatizo utarajyaho ngo umuntu amenye niba umuntu uri kunkoresha afite itegeko rimutegeka ko agomba kumpemba atajya mu umurumvikana wakwanga akagahama- agahamagara undi so rero mbona ko eh, ibyo leta yakoze nabikubwiye ko genda bishyigikiye amafaranga ashobora kujya mu bindi ahubwo abantu uburyo bwo gutega bwabo bagatega aho biri ngombwa ariko nanone na leta igafasha abantu igashyiraho uburyo bwimbitse bwo kuvuga amaboko y'umuntu icyo yakoze yagihembewe ntaho ikibazo kiri ubundi urebye abantu bari mu mirimo isanzwe yaba imirimo mito mitoya yaba mu kazi kari foromere na kare foromere hagombye kubaho uburyo bwo kurinda umurimo w'umuntu muri leta hariho amategeko abigenga ntabwo wakwirukana muri leta ikubonye ariko abari muri tize kandi bagenda baba benshi nabo yaba ari abacuruza mu bucuruzi bworoheje haracyarimo uburyo bwo gukoresha abantu no kubahemba mu buryo budafite intoki bukurikije nicyo cyagombye kuvaho naho ubundi ntabwo mbona impamvu leta yagombye gushyira amafaranga mu gutegera abantu bagiye mu bikorwa byagombye kuba bibyara amafaranga byagombye kuba byitegera uko mbibona
mm, ariko mu by'ukuri umuntu ku giti cye wifitiye imodoka ye ntaho ari buhurire n'iki cyemezo ni ukucyumva bugane
ni ukucyumva muri radiyo Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka noneho twambuke tujye ku mirongo ya telefone twakire uwa mbere mu banywanyi b'ijwi ry'amerika witwa benjamin ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye igitekerezo cyawe ariko telefone yawe irimo rusaku gerageza gerageza ujye ahantu hatuje
yego E- yego ngaho tubwira aho uherereye n'igitekerezo cyawe
muri kunyumva yego
nitwa nibizi benjamin uya mu mujyi wa kigali Mm.
mu karere ka kicukiro igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo Mm.
ntabwo bakagombye kuzamura taransiporo muri ubwo buryo hatari hazamuka umushahara fatizo w'umukozi kubera ko abantu benshi batega imodoka bahembwa amafaranga make ku buryo ni- nibakuramo ya taransiporo bagashyiraho n'ay'ubuzima bwa buri munsi bizasanga bibaremereye ku buryo bazasigara nta na kimwe basigaranye bari kubanza mbere yo kuzamura iyo mishahara bakabanza bakaganira n'abaturage bakareba ubuzima rusange barimo abantu benshi ntabwo aribo bafite imodoka zabo ku giti cyabo ahubwo abenshi batega ni abantu usanga ari rubanda rusa ari nk'aho rubanda rugufi ku gitekerezo cyanjye numva icyo cyemezo mu gihe cyakubahirizwa n'ubundi kizubahirizwa ejo numva barazareba ko bazamuye umush- umu- i- ibiciro by'ingendo ariko bakazamura n'umushahara fatizo w'umukozi
Mm, urakoze cyane icyo benjamin gitekerezo cyanjye Eh, urakoze cyane ugira Yego.
umunsi mwiza
namwe murakoze
ye em, eh, joseph rero mbere y'uko tukugarukaho wumvise ko eh, wari wavuze ingingo ebyiri z'ingenzi uvuga ibikorwa remezo gukora imihanda ikwiriye uvuga no eh, gushishikariza abantu kwitabira kugenda mu modoka rusange aho kwitwarira imodoka zabo none benjamin yongeyeho kongera imishahara kubanza kongera imishahara y'abakozi reka mbere y'uko tukugarukaho ngo utubwire uko ubona wenda ibyo bintu aho bishya bishyira reka tubanze tujye kwa emmanuel kamirindi ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
mperereye muri kenya Mm.
ubwo Ni- ni ku bibazo mfite Mm.
nashaka kubaza umutumire ese none iryo duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza ni ni irihe terambere ry'ukuri rizozanira u rwanda muri rusange hama nkabaza nkongera nkamubaza ni iyo ngingo ntimubona yuko izohava ituma abantu bahora biyunguruza ku bwinshi bagabanuka utubazo twanje ni utwo nakubaha mutumire ndagira ngo nkwibutsa yuko umutumirwa ari umusesenguzi wigenga atari umukozi wa leta cyangwa atavugira leta ashobora kukubwira uko abibona ku giti cye ariko amagambo ari buvuge ntabwo ari buze kuba ahagarariye u- uh, ubutegetsi cyangwa se inzego z'ubuyobozi bw'u rwanda
Ah, ariko naho naho nyine nta kibazo nta nubwo ayanyishura ataho yegamiye ntashobora gutahura urakoze urakoze cyane emmanuel umunsi mwiza aho ngaho muri kenya
reba twese
bwana joseph eh, hakuzwe umuremyi rero urabumvise abatumirwa- abanywanyi b'ijwi ry'amerika ba mbere babiri benjamin hari ikintu avuze cyo kongera umushahara ku bakozi icyo urabona ari ikintu cyavuba aha
Ah, ubundi kongera ikibazo ubu kiri mu bakozi ni uko nta mushahara fatizo uhari uhari n'uwo muri mirongo irindwi n'umunani urumva rero kiracyari ikibazo ku bakozi bato batoya gusa nanone mu bihugu nk'ibi bikirambagiza abashoramari yashyizeho umushahara fatizo abashoramari bose bamwe na bamwe hari abaza bi- ba- batsiritse ibirenge bigabanya uburyo abantu babona akazi bigabanya uburyo ah, a- abantu bagira egisperiyanse y'akazi kuko ntabwo washyiraho ngira ngo ni nacyo cyatumye leta ibigendamo bigura umege ni gahunda urebye uvuga ko ushyiraho umushahara fatizo bita abashoramari baza babigendamo gakeya n'ibyo bihugu mubibamo ngira ngo niyo mpamvu abashoramari baho abenshi inganda zimwe na zimwe zagiye bagiye bazimurira muri aziya aho kubona abakozi byoroshye kubona n'uburyo bwo gukora bworoshye kiracyari ikintu rero leta ikwiriye nanone kwigaho ikareba ariko jyewe ikintu kimbabaza cyane nta nubwo ari ntabwo ari umushahara fatizo Mm.
A- ahubwo akazi karinzwe gute ku muntu ku kigero cyose aho ari umukoresha ashobora kuzinduka mu gitondo akakwirukana ashobora kuzinduka mu gitondo akagukata ashobora kuzinduka mu gitondo akakwambura ntaguhembe ashobora kuzinduka mu gitondo ugasanga igihe uhamaze nta gaciro cyahawe ugenda wongezwa gusa ubundi ibyo ni nabyo biremereye cyane kuko niyo habaho umushahara fatizo tutarubahiriza icyo ngicyo biracyagoye muri leta bakoze urutonde rw'imirimo yayo bakora n'urutonde rw'ibisa bwujiyijemo ariko nanone agira n'ibyo agenerwa n'uburyo agenda azamuka mu ntego mu bikorera rero ntabwo ibyo biraba nkabona rimwe na rimwe ko biterwa n'uko egisperiyanse nke ku bakozi ku bari mu murimo muri rusange ko niba ukeneye umukozi wo mu rugo aza yujuje ibiki ntibirabaho nk'uko muri leta bagira nyine akazi akanaka n'ibisabwa uje kugakora n'ibyo azagenerwa muri rero muri public sector birasaba ko leta igira icyo ikorera aba bakozi bakorera mu bigo byigenga n'abantu ku giti cyabo niba itanashyizeho umushahara fatizo byibuze nikurikirane uburyo babayeho kondisiyo babamo n'imibereho yabo n'imikorere yabo numva icyo kiri hari igisubizo bishobora gutanga ku buryo hagize n'ikizamuka gutya taransiporo yazamuka sosiyete abakozi bakoreragamo zikaba zakwirengera igiciro cy'iryo zamuka mu gihe zitabongeza umushahara ibyo gishobora gusohoka cyane cyane cyane kuko abakozi baba bagiye kubyarira za sosiyete imbaraga ku kindi uriya muvandimwe wo muri kenya arabaza ati ntibizagabanya ingendo ntibizagabanya abagenda ntabwo ariko mbibona hari ibintu buriya byongera igiciro mu bijyanye n'iyenda muri ekonomi hari ibintu byongera igiciro abantu bakabicikaho ukaba tugiye guhagarika kugura ibintu ariko hari n'ibindi byongera igiciro byanze bikunze bikagurwa kuko ni ibintu abantu bakeneye umunsi ku wundi ntabwo turagira uburyo buzamutse cyane abantu bakorera mu rugo ntabwo turagira uburyo buzamutse cyane abantu bashobora kwicara mu rugo akazi kariho bagakorera cyangwa se n'uburyo bw'inama nyinshi bazashaka guhurira ari abantu benshi so gutega bizakomeza bibeho kandi umubare w'abatega uzakomeza wiyongera igiciro cyose uko cyaremera kose kizaremerera abantu ahubwo igisigaye ababishinzwe bashobora gukora inyigo yo kureba igiciro cyagize impakiti ingana gute ku bantu naho kuvuga igihombo igihombo cyangwa se inyungu irimo kuzamura ibiciro nahoze nyivuga kare ko ziriya sosiyete zikora ubucuruzi bwa taransiporo noneho zishobora guhumeka kuko nkunganire ntiyabonekeraga igihe cyangwa rimwe na rimwe ikaza itari n'amafaranga bigatuma bisi zabo izitezi ziragikoresha no gutanga serivisi bakayitanga neza icyo gihe byibuze abantu bakaba bagiye no kwishyura serivisi bahabwa ikindi ni uko gufata igice kimwe cy'abantu akaba ari bo leta ishyiraho nkunganire cy'abatega kandi amafaranga yari kujya mu bindi nabyo agakora ahubwo abantu bagashaka uburyo cya giciro urugendo rwawe ugiyemo koko ruba rufite umusaruro ungana n'ibyo uri buwutangeho ni ukuvuga guhaguruka mu rugo ukabitekerezaho kabiri ibyo byose rero nyine ni ibibazo bikiza ariko bimwe navugaga ko leta uko izagenda ica intege abantu kugenda mu zabo yagombye kuba ari politiki ikurikijeho kugira ngo abatega babe benshi n'urugendo ruborohe
reka ku murongo wa telefoni nanone dufiteho abantu babiri dufiteho marcel tukagirana nta kiruta imana duhere kuri marcel ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo marcel ok ubanza marcel adashoboye kuboneka reka twakire nta kiruta imana
yego ndabumva neza uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
mberereye kicukiro mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ikibazo naje kwibaza naje kwibaza ni uko ibiciro ugereranyije n'uko byari biri na nkunganire leta yavugaga yashyiragamo ihwanye na mirongo itatu na gatanu ku ijana ni uko hari aho usanga n'ubundi yazamuye ahubwo bikava kuri mirongo itatu na gatanu ahubwo bikagera bikagera kuri mirongo itanu kuri mirongo itatu na gatanu kakarenga ejo ugasanga ntabwo yakuyemo yanyu ya nkunganire yashyiragamo ahubwo yanazamuye izamura yongera yongera nkunganire cyangwa cyangwa izamura ibiciro
izamura ibiciro tuvuge n'urugero nk'ahantu hagenderwaga bine magana atanu ugasanga hahise haba ibihumbi birindwi
Mm, komeza Iyo- iyo uki- iyo ushyize mu ijanisha usanga mu by'ukuri atari ya nkunganire yateruyemo sinzi wenda hari icyo baba bagendeyeho ariko usanga ko hari aho byagiye bizamuka cya- byagiye bizamuka cyane bikarenga ya nkunganire yashyiragamo icyo rero bishobora kubyara uko byagenda kose eh, to, in- ingendo zo ziragabanuka kuko ntabwo niba nateganyaga kugira usizi nageraga ibihumbi icumi eh, kugenda no kugenda no kugaruka ubu bikaba byabaye cumi na bingahe na- na bitandatu U- uko biri umuvuduko nagenderagaho ntabwo ariwo nzaguma ntabwo ariwo nzaguma kugenderaho kandi icyo binahamagara deja na mo- na moto itabonaga nkunganire nayo ihita ibigira urwitwazo tuti n'ubundi nabo bakazamura ati n'ubundi n'ubundi n'ujya gutega bisi nayo nayo n'ubundi urayayiha natwe rero ni- natwe turi nk'abantu nk'abantu So, ukabona ko nyine birajyana n'ibiciro byagiye hejuru ibyo kurya birahenda sinzi ikintu wenda baba bagendeyeho guhita bayikupa aka kanya ngewe nibyo mbonamo nk'imbogamizi nk'ikibazo eh, nk'ikibazo nyamukuru biza- n'ingaruka bizagira Eh, urakoze cyane bwana ntakerutimana reka twakire na marcel
yego ndabumva neza ego marcel aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi i kigali mu rwanda kibagabaga ah, mfite igitekerezo nshaka kuvuga ku bijyanye n'izamuka ry'amatike y'ingendo hano imbere mu gihugu ingendo zunze intara n'umujyi wa kigali cyangwa se imbere mu mujyi wa kigali gusa Mm.
mu minsi yashize ah, muri kovide nibwo hashyizweho iyi nkunganire abantu benshi ibiciro ku isoko icyo gihe byari biri hejuru mukajya muduha umwanya wo kuvuga bavuga ngo izo nkunganire ziriho kandi umuntu abigize utya ariko uyu munsi nkunganire yavuyeho ndizera noneho wabonye icyo ya nkunganire yari imaze ariko ahangaha icyo nshaka kuvuga noneho ku bijyanye n'ingaruka mbi biragira ku irizamuka mu by'ukuri leta yashyiragamo mirongo itatu na gatanu ku ijana eh, ku rugendo umugenzi agenda baba babikuyeho buhoro buhoro bakabanza gukuraho cumi na gatanu hagasigaramo nkunganire makumyabiri mu kindi byiciro bakazakuraho icumi kugeza igihe ya jana ku ijana umugenzi ashobora kuyitegeramo kubera impamvu ebyiri z'ingenzi nshaka kugarukaho uyu munsi eh, dufite abantu benshi imbere mu gihugu bafite akazi katazwi bakora ariko bakibeshaho ni wa wundi uzabona ikirenga akagikora uwo ni wa wundi uzaba ari umukozi wo mu rugo kuko mukunda akaba yagiye gukora mu bindi ariko akibeshaho kandi akabasha gusura umuryango ntagwize inzererezi mu mi- mu mujyi kandi n'umuryango we akabasha kuwutungisha twa duce twabonetse kandi yawugezeho ntihabeho amakimbirane akomoka mu ngo eh, akomoka ku kuba umugabo n'umugore batabana ariko uyu munsi niba nagiraga mu majyaruguru i musanze eh, bitanu nagendaga nkanagaruka nkanasaguraho n'agacupa k'amazi uyu munsi nkaba nzi guteganya hafi bitandatu birindwi ntabwo bizashoboka ahubwo nzigomwa amara amezi atatu n'atanu nkataha ya mezi ane rero maze n'ataha bizagira ingaruka ku muryango kandi uyu munsi politiki y'u rwanda mu bijyanye n'umuryango bashaka kubaka umuryango utekanye umuryango uzatekana ute umugore n'umugabo bavugana kuri telefone gusa batabona mu kwezi ku gaciro gatatu na tanu kubera guhangira amafaranga icya kabiri mu minsi ishize barwanyije abazunguzayi nibakenyereze ikomere twese turaba abazunguzayi kuko umuntu wakoraga ka kazi ko mu rugo nibamwirukana kuko ama- akazi ke wenda eh, katanditse yajya mu buyobozi bw'inzego z'ibanze mu buyobozi bw'inzego z'ibanze zikamwirengagiza ntizumve akababaro ke azavuga ati ibi bitanu mfite aho kugi- kuko n'ubundi ntibyange zicyangugu ahubwo reka ndangure n'imineke mizunguze mu mujyi wa kigali byabiri izo rero ngororamuco nk'ibi byo kwa kabuga iby'igitagata niba byaguye bino batwara mu igerereza kuko mbona ko umubare w'abazunguzayi noneho bavuze mbere ubu nibwo bagiye kuwubona icya gatatu rero ugaruke nk'ingaruka zizatezwa zizatezwa no kuzamuka kw'ibiciro kw'ingendo uyu munsi hagiye kubaho gusenyuka kw'ingo kwinshi kuko umugabo wari ufite umugore icyangugu urusizi za kamembe agiye kwicara amara amezi atanu adataha kwikirangira n'umubiri n'ibintu unanira kwifata arongora undi kigali nawe watinye kujya iwabo itangugu watinye kujya iwabo i nyagatare ari we urusizi arabifite afite umugabo ari uwo kigali ati nanjye mfite umugabo turi kumwe kandi bose bahujwe bya bibazo by'uko ntawe uri kugera mu muryango we ubu ibyo byose nibirangira hazakurikiraho iki b'abana bavuka badafite ubushobozi bwo kwitabwaho kuko bavutse muri ya miryango ku bw'impanuka nabo baziyongera nibwo tuzabona abana benshi ku muhanda ubwo igihe igihe azabonera bitanu akazi iwabo azata wa wundi wa wundi asigarana bya bibazo niho babazunguzayi bazaturuka iriya mabanda atera abantu ni ntaho azaturuka baba bagiye bagabanya nkunganire mu byiciro kugira ngo abaturage babanza bimenyere ntabwo ushobora kubwira umuntu ategeshaga bitanu ngo ahita ategesha ibihumbi icyenda arebe turudizi y'imiti wese munyamakuru uriyumvisha uburemere bwo kugira ngo ugurishe ihene ujye gusura umuryango wabukorera ngaho ku kwezi uretse abakozi ba leta reba abakorera ibigo bicunga umutekano bino by'abana b'abasekirite turabizi harimo n'abahembwa makumyabiri hano kimironko hari ikigo harimo umwana ahembwa makumyabiri ku kwezi barabashuka ngo barabagaburira ariko nimugoroba n'impungure babaha makumyabiri bakazayategamo ubwo se ntibyarangiye ni ikibazo gikomeye ariko nibura abaturage babonye icyo ya nkunganire bavugaga mu minsi yashize ngo ibiciro birazamutse babonye ivuyeho uko bimeze ubundi leta igira utuyande rwose wenda igabanyeho cumi na gatanu ku ijana bazabigabanye mu gihe cy'imyaka ibiri cyangwa umwaka ariko abaturage babanze babyakire neza urakoze cyane marcel bwana hakuze umuremyi wumvise ibitekerezo bya nta kirutimana na marcel urumva ni agakabyo uko babibona harimo agakabyo n'amarangamutima cyangwa ingingo barimo bavuga uremeranya nabo
harimo urumva ni ibintu abantu bagomba guhora biteguye buri gihe si n'ibi biciro gusa hirya no hino ku isi ibiciro bizakomeza bizamuke simfe n'iby'ingenzi iyo urebye yenda ku kuriya wabanje avuga ati ingendo zisibye kabiri nkunganire ko ari mirongo itatu none hakaba ari aho byisibye kabiri ntabwo yayibarira ku rugendo rumwe kuko biyongera mu buryo buri gorobare bakareba noneho n'igiciro cy'urugendo cyaha naho uko wenda bibazo ariko hari ibintu natwe dukwiye guhindukaho reka mvuge gusa uvanyemo icyo twavugaga ko leta ikwiye gushyira imbaraga mu gukurikirana agaciro k'imirimo y'amaboko y'abantu birirwa bakorera abandi niba koko ikivamo gishobora kubatunga cyangwa se kijyanye n'ibyuya baba bazi icyo cyo rwose icyo ndagishyigikiye ijana ku ijana hari abantu bakoresha abandi mu mirimo ariko amafaranga avuyemo yose bagasa n'aho bayijyana bidafitiye umumaro kubera ko nta bwirizwa rihari nta mushahara fatizo nk'uko twabivugaga ku mpamvu izo arizo zose nta n'uburyo bwo kurinda akazi icyo ni ikibazo gihari ndemerano ikindi cya kabiri leta y'umubyeyi yavuye abantu bakwiye kubimenya ntabwo nzi imyaka y'abatanze ibitekerezo ariko ubanza nabo tungana twarabaye wenda muri leta y'umubyeyi kubabwo leta ni umubyeyi ubu leta ni umufatanyabikorwa n'abaturage bakaba abafatanyabikorwa reka mvuge gusa ikintu serivisi urayishyurira ntabwo mbona ko igiciro ari urugendo ikibazo ntabwo nkibona ku mafaranga wishyuye urugendo ugiyemo ahubwo ikibazo nkibona mu kikujyanye mu cyatumye ugenda aho niho hagomba tugomba gushyiramo imbaraga ahari ibibazo hagakemuka icya kabiri leta ikwiye gukora ku buryo niba ahantu hari imirimo myinshi hakabaho n'ibibapa n'ibituma abantu babona uburyo bwo gutura aho hose tuvuge nko muri kigali hagombye kuba hari amacumbi hirya no hino hegereye iyo mirimo aho kubona amataje y'abantu ku giti cyabo twagombye kubona amataje y'amacumbi n'ayakemura ibibazo twagombye kubona abantu bubaka ku giti cyabo bubaka aya mazu abantu bishyira hamwe bakubaka banashyiraho uburyo bwo kubaka amacumbi yoroheje hejuru birobaje kubona umuntu uva mu mujyi ataha kimironko akava mu mujyi ataha za zimbiri ku buryo ushobora gusanga amafaranga akorera mu mujyi n'ubundi ugasanga hafi kimwe cya kabiri cyose kigenda ku rugendo ibyo ni byo abantu bakwiye gushyiramo imbaraga ariko ntabwo nabona ko leta ishobora gufata igice kimwe cy'abantu gikoresha serivisi yo gutega ikajya icyishyurira byazagezaho n'abarimu bari kwigisha bakayisaba ko bagaburira saa sita byazagezaho n'abubaka ikabasaba ko bagurira ibikoresho kandi n'ubundi ya mafaranga yasohoye ni ukumva uko umwe ajya mu wundi uko iyo asohora iyashyira mu ngendo n'uwo mugabo uri ikibagabaga niko n'ubundi iyo iyagaruje niko amuha umuriro niko akora ibindi bikorwa mbona rero ko hakwiye gushyirwa imbaraga ko ibyavuzwe mbere igituma umuntu agenda gihabwa agaciro nicyo kibazo gihari ikindi cya kabiri uburyo bwo kugenda rusange akaba ari bwo buhabwa agaciro nanone abagenda bakaba benshi kuko niba benshi kuri kwigendetse bagaragara ariko ubundi ikijyanye n'ibiciro kizakomeza kiyongere ku mpande izo ari zo zose igisigaye ni ukuri ubwo buryo bwose ariko n'abantu bagahinduka navuga natwe tugahinduka guhinduka gutega cyangwa se kugira izindi depanse izo ari zo zose utabazeho cyane bikagira kuko kuvuga ngo umuntu aziyambaza leta bigenda bicika leta igenda icyutsa abaturage ndetse n'ibindi ishyira imbaraga muri serivisi bashobora kubona ishyira imbaraga mu kubarinda ishyira imbaraga mu kubaka ibindi byose bashobora gukenera ariko kuvuga ngo ibere ko nabyo baragenda biragenda iducutsa
uravuga uti iragenda iducutsa ariko hano nicya jonathan yanditse avuga ati oya pe mutubwirire papa wacu abihindure birakabije cyane mugabo benjamin makenga we ati tugume hamwe nyine ngo ni mu rwego rwo kunoza imikorere harya turagowe pe bukuru anje ati ingaruka nziza ni uko bizatuma abantu bagendera mu modoka nziza zijyanye n'imijyi yacu myiza n'imihanda igezweho kandi bizatuma amafaranga yakoreshwaga azakora ibindi bikorwa bifitiye abaturage akamaro ineza vavati bigiye kudukomerana pe bamwe umushahara urashirira muri tike tubura ubukode bw'aho tuba mu gihe kiri imbere ubanza natwe tugiye kujya twibera mu mabaraza y'abakire harimo n'abo ba nyir'amamodoka n'abafashe ibyo byemezo uwase rugwiza joy ati harya ubundi nkunganire yari isanzwe irimo emmanuel nziza ati igikuru ni uko imodoka na esansi biboneka radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc twakire havugimana francis ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye n'igitekerezo cyangwa ikibazo
murakoze cyane kumbi ikaze nk'uko mubivuze twavugimana francois ndi i kigali mu rwanda mu murenge wa bumbogo akagari ka musavi ndagira ngo nshimire cyane leta y'u rwanda leta yacu kuri iki cyemezo bafashe n'ubwo hari bamwe batabyumva uko mbyumva ariko yari yashyize nk'amafaranga menshi cyane ubu rero igihe kirageze ko ayo mafaranga bayagabanura bivuze iki rero bivuze ko twari twafashijwe ku buryo bugaragara kandi iyo ureze umwana igihe kiragera wa mwana akigenza akagenda n'amaguru ibi rero biraza guca wa muco wo kumenya gukora ukizigamira kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi naho uzamenye ko ibintu bishobora guhinduka bigahinduka mu buryo bugiye butandukanye nk'izi ngendo yego hari benshi batabyumvise neza ariko nko mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu kwa kundi abana bafataga ingendo ngo bagiye kujya ntabyo bagiye gukorayo bagata ishuri bigiye kugabanuka guta ishuri kubera ko umwana agiye kujya aguma mu gace k'iwabo nta guta ishuri ngo agiye gukora imirimo yo mu rugo azajya areba kuri taransiporo ku itike yagomba gutanga icyo gihe abe dekuraje acika intege aguma aho ngaho agume mu ishuri yo kurivamo ikindi nacyo ni umuco wo kumenyereza abanyarwanda kumenya kwizigamira no kujyana no kumenya ko impinduka zigomba kubaho nimba taransiporo yiyongereye abanyarwanda bagomba kubimenya ko ibintu byose bigomba guhindagurika donke shanjoma igomba kubaho mu buzima bwa muntu ntabwo tuzahora dufata ibintu ko bigomba kuguma ku gice kimwe bidahindaguritse
havugimana urakoze cyane niba ucukije igitekerezo cyawe kirumvikanye rwose reka twakire batiste ngizwe n'inshuti batiste ngizwe n'inshuti ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane amerereye nayirobi ku bijyanye no kongera ibiciro mbona nta kibazo kirimo ikibazo ni ku ruhande rw'abaturage ese bafite ubushobozi bwo kuba bose bakwishyura ayo mafaranga kuko na mbere na mbere yaho hari ubwo usangaga umuntu atunze umuhanda atunze ku muhanda nta mafaranga ariko none ubu ngubu yikubye kabiri ugasanga ni ikibazo ko ubuzima bugiye gukomera nka nayirobi
nayirobi aho ngaho hari nkunganire leta ishyira mu ngendo rusange
ahangaha nayirobi ho nta biciro bigira nta biciro tugira bifatika nk'ubu ushobora kujya ahantu mu gitondo n'ijana ku mugoroba ukagendera magana abiri saa sita ukagendera ibihumbi bitanu biterwa na muvumenti y'abantu bari kugenda ayo masaha
mu yandi magambo mu rwanda haracyari muri paradizo
mu rwanda bari muri paradizo bakamenyera ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bagakora ahubwo leta igashaka uburyo ki yongera umushahara fatizo w'abakozi kugira ngo babashe kwishyura iyo misoro no kubasha kwitegera nta kibazo ikibazo ni ukuzamura imisoro aho umuntu akura amafaranga ntahahari nicyo kibazo
urakoze batiste ngizwe n'inshuti umunsi mwiza aho ngaho inarebe muri kenya
umunsi mwiza namwe
bwana hakuzwe umuremyi yumvise ibibera hariya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri kenya ibyo bintu ibyo bintu urabona bishobora izi mpinduka turimo tubona igihe gishobora kuzagera niba bitubahirijwe neza niba bidashyizwe mu gaciro neza tukazisanga aho mu gitondo ugendera ijana nimugoroba wagaruka ukagendera igihumbi
ariko urumva ari igitekerezo avuzemo nemera ubundi ibiciro mu gushyiraho ibiciro leta yagombye gushyiraho renji ntabwo yagombye gushyiraho igiciro kiri fisi kuko ntabwo sosiyete zose zagombye kuba zinganya icyo bita amafaranga zitanga mu bikorwa rusange mu kugira ngo sosiyete kugira ngo kampani zabo zibeho kositi ya egisipuwatasi mu bikorwa byazo za buri munsi harimo izidafite imyenda harimo izikorera mu mazu yazo harimo izifite amamodoka zimaranye hafi imyaka makumyabiri zimaze mu kazi zishobora kwicara hasi zigakora imigo purayisingi yazo zigasanga uburyo bwo gushyiraho ibicuruzwa tugana muri munsi y'icyo leta yamaze kwemera rero kiriya gitekerezo cyo kuvuga ibiciro bihindagurika rero ushobora kucyemera ahubwo leta yenda kugira ngo wenda biteza akajagari cyane n'abaza kwinjira ibiciro n'ibindi igiciro kikaba muri benshi ntabwo bavuga ngo kugira ikizi hariyo sosiyete zishobora kujya muri eshatu zishobora kujya muri eshatu zishobora kugera muri eshatu zijya rusizi ubwo zose ngo zirashyiraho igiciro kimwe kandi amafaranga zitanga mu bikorwa byazo za buri munsi bitangana n'izo zo muri leta yari ikwiye gushyiraho renji renji y'ibiciro kurusha uko yagira igiciro cyiza wagishyira mu bikorwa mu buryo buboneye ariko nanone ntibamya ko haza amasajagari kuko u rwanda ibintu biba bigenda bihindagurika kandi byakira bakira n'ibitekerezo nabyo ko kujya bakira ibitekerezo by'abaturage usanga rimwe na rimwe ibikorwa cyangwa se n'ibitekerezo bigasanga birifuza byatekerezo ntabwo mbona rero ko akavuyo gashobora ku izamuka ry'igiciro ubundi uko byabaye byasobanuwe nabi ntabwo igiciro kizazamuka ahubwo hazahinduka uwakishyura kwishyurirwaga igice kwishyurirwaga na leta abaturage akishyura ibiciro igiciro ni cya kintu n'ubundi bintu byarazamuka ahubwo uwishyuraga afite izindi priorita ibindi bikorwa agiye kujyamo abantu yari yaratetesheje arabatwika ariko nawe n'ubwo abatutsi yagombye kureba imbogamizi imigozi ibibazo birimo zikaba ziri kontini kandi hakaba uburyo bwo aho ushobora kugenda gukemura ibibazo kandi byugariza abantu bigoye abantu bibagoye ku buryo bugize niba nk'ibyo by'akazi byo guse kuba umuntu agakora akazi akizeye kandi noneho na konti y'ibyo agatanzeho bikagaruka ibyo bintu bigakorwa vuba n'ibifata imyaka n'imyaka kuko abantu bazabahura n'ingaruka zabyo kuba umuntu yahabwa akazi adakangishwa kwirukanwa cyangwa kwamburwa uwo munsi cyangwa mu buryo buhoraho harimo rero ibyo abantu bari kuvuga mugana ukumva birasa n'ibigize ariko na leta nayo ikaba igomba gushyiramo imbaraga mu buryo ah, bwo kujya yihutisha kwakira ibitekerezo bimwe bigakemuka vuba ibindi bigakorwa haciye ku nyigo kuruta uko hashingirwa kuri politiki gusobanura ibintu neza yaba mu buryo buri tekinike bidashoboka
Mm. urakoze cyane bwana hakuza umuremyi turagenda tugana ku musozo dusigaranye iminota hafi icyenda gusa ariko reka nanone twakire michel michel eh, richard ikaze mu kiganiro muri isanga
urakoze cyane Eh, aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, ikibazo cyanjye nabazaga Mm. michel eh, turamubuze ku murongo wa telefone ariko hano hari abantu banditse batandukanye ibitekerezo byabo bitandukanye harimo nshimiyimana andre avuga ati birasaba ko umuntu azajya akora ingendo zikenewe cyane izidakenewe cyane tukazireka bimwe bisa nko kwitemberera no gusura abantu biraza kugabanuka kandi n'amakompanyi atwara abagenzi ndabona aza kubura abakiriya kuko abanyarwanda benshi barakennye regis nikiza i- ati inyuma yo gupfunga imipaka nuko byakomejwe bagenzi Eh, nteziryayo antoine ati jyewe numva leta yakomeza kunganira abagenzi kuko ni inshingano zayo kandi abanyarwanda twese turakennye Eh, tandagura mugwira ati ingaruka ni uko ibiciro ku masoko cyane cyane ibiribwa nabyo bihita bizamura ibiciro ikindi ni uko abenshi bazagabanya ingendo alexi mfitimana ati ntaco novuga kuko ndi umurundi yiyemera manuel ati bo kutubeshya ngo bavanyeho inyunganizi ahubwo bavuge ngo bongeyeho Eh, rafael israel eh, nyabugogo ati haha karahageze Um, i- maniraho maniraho maurice ati ibi biratuma n'ibiribwa ku masoko ibiciro bitumbagira bwana umuremyi abantu bakomeje kugaruka kuri iki kintu cy'uko uretse ibiciro by'ingendo n'ibindi byose ku masoko bigiye kuzamuka urabona hari aho bihuriye
Eh, ntaho bihuriye ahanini kuko ibyo nakubwiraga Mm.
igiciro cyari cya kindi nuko wahindutse ugiye ku kintu kugira ngo rero ibiciro bihinduke ni uko haba haza ikindi giciro cyikura ku bantu cyangwa cyikura ubukungu bw'igihugu bwa rusange Ah, igihinduka nayo umuntu azajya yishyura azajya amuva mu mufuka azajya yishyura ariko buriya joko nta nyigo ndakora ariko mu bantu basanzwe bamenyera ibi bya taransiporo twagiye tuganira ni uko mu bahabwaga nkunganire ya taransiporo hafi mirongo inani ku ijana ni n'abatayikeneye ni abantu bafite akazi n'ubundi gashobora kubategera nta kibazo ubwo rero ikiriho nibyo navugaga ko leta ikwiye gushaka ibisubizo bihoraho bya buri munsi by'abazagenda bahura n'icyo kibazo zambogamizi zose zagiye kwerekana ariko ntabwo mpamya ko ntabwo igiciro cya taransiporo ari ikintu cyishyuyeho ako kanya Eh, ntabwo ari ikindi giciro cyiyongereye cyiyongereyeho ntabwo ntabwo mbona ko ari igiciro ntabwo ntabwo ari ntabwo ari ikiguzi kindi cyiyongereyeho cyari gisanzwe ari uko giteye ntabwo rero mbona ko gishobora kugira impamvu y'impinduka ku giciro gito
Mm, bwana hakuzwe umuremyi tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ndabona hasigaye iminota itanu gusa mu by'ukuri eh, ibitekerezo ubusesenguzi wabutanze eh, ariko hari ibintu hari ingingo z'ingenzi ebyiri wari wavuze mbere mu gusoza kino kiganiro ndagira ngo use nk'uwongera noneho kuzinyuramo mu magambo magufi wowe uburyo ubona eh, bino bintu byari bikwiriye gukorwamo ku buryo budahutaza umuturage kandi bugatuma leta ishobora kugera ku byo yifuza gukora n'iby'ingenzi ubona wigeze kubivugaho uvuga ku mihanda uvuga ku eh, gushishikariza abantu eh, ku- kwitabira kugenda mu modoka rusange ngira ngo wenda aho ngaho wa- wacishamo ukanatubwira uburyo ubona byakorwa cyangwa se niba ubona hari icyo byatanga mu gusoza ah, ijambo ni iryawe bwana hakozwe umuremyi
urakoze hano Eh, ugerageze kwegera telefoni turagenda tuku- tukubura buhoro buhoro
bernard none Ah, urumva ikibazo ahantu kiri ibyo navugaga kare leta ikwiye gushyiraho imihanda ku buryo yongera amabisi ibisi zitwara abantu zikwiye guhabwa imihanda yazo yihariye ko zigenda zigana n'izindi modoka zitwara abantu ku cyabo ni ukuvuga leta ikwiye gushaka uburyo izi bisi ziba priyoriteri mu mihanda mu masaha ya n'aya abantu batega cyane icyo kikavaho icyo kizatuma habaho iki kubera ko zo zizaba zihuta n'abantu batwaye izo ku giti cyabo bazakunda gutega mu buryo bwa rusange icyo gihe rero umubare w'abatega mu buryo bw'amabisi uzagenda wiyongera abagendaga mu zabo bagabanuka ibyo bizongera umubare w'abatega bariya batwara abantu nabo biborohereze kugira umubare munini w'abantu batwara babashe kunguka muri mu buryo bwa rusange n'igiciro cy'ibyo gishobora kugabanuka ariko mu gihe cyose ikibazo cyongera bisi kandi nta mihanda yo kunyuramo n'iza mbere zari zifite ikibazo cya jamu nta kibazo cyakemura ikindi ni uko hakwiye kurebwa uburyo imirimo abantu bakora ibyara umusaruro koko cyangwa se imirimo y'amaboko y'abantu igahabwa agaciro hari ukongera hari ugushyiraho wa mushahara fatizo hitawe n'izindi ngaruka zazo zishobora kujya bakareba inzira byakorwamo ariko noneho akazi k'abantu kakarindwa birukanwe mu buryo bugize hari n'abantu rero natwe imyumvire yacu igahinduka kuko ibiciro si ibya none abona agatuza ari uko azi neza ko ingendo agiyemo ishobora kubyara umusaruro
joseph hakuzumuremyi ni umwanditsi mukuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru umuryango gikorera mu rwanda reka tugushimire cyane kuri ubwo busesenguzi busangiye n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika
urakoze cyane byose nshimire namwe inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri sanga abo tudashoboye kwakira ku mirongo ya telefoni tubisegureho tubabwira ko ubutaha tuzagerageza uko dushoboye tukabakira nshimire patrick injiniya patrick ubuhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu kubahamagara no kubageza muri sitidiyo z'ijwi ry'amerika naho jye mwumva kuri mikoro ndi Jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
from Africa.